iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya kwakira ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda twebwe twabonye gusa ko ari ka kagayo umukuru w'igihugu n'abo bari kumwe bama bagaya amakungu batigera bashaka ibiganiro bashaka ahubwo bashyireho inzego bashyizeho ku nguvu uwo ni jeremy minani umuvugizi w'umurwi urwanya manda ya gatatu ya perezida nkuru nziza iyo nkuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya reka ariko tubandanye ibiganiro byacu duhereye ku makuru hirya n'ino muyashyikirizwa na mugenzi wacu aruyizi bigirimana mwaramutse neza aruyizi
mwaramutse mugenzi wanjye alphonse ndayikengurukiye reka aya makuru tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Burundi umushikiranganji eme nyamitwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu amenyesha ko ingingo abahoze barongoye igihugu bafashe yo kuva mu matora ataco izokononera amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri wa mirongo ibiri na rimwe mu kakaro mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abo basukuye mu matora y'umukuru w'igihugu ni perezida domisiano ndayizeye perezida silvestre ntibantunganya na yohani minani abo bahoze barongoye igihugu bamenyesha ko uko ibintu byifashe mu bya politike n'umutekano atacizere bitanga ko hashobora kuba amatora ahurikiwemwo na bose ku bijyanye n'ibiganiro biheruka guhagarara eme nyamitwe amenyesha ko iryo hagarikwa ry'ibiganiro ari kimwe mu bifasha kugarukana injyane mu baruni mu gihe bari biteguriye amatora y'umukuru w'igihugu kuri wa mirongo ibiri na rimwe ati perezida museveni yari yasabye abari ko baraganira ko nimba bagomba gutora umuti tandukanya batuhagarika ibiganiro atariko ntidukwiye guta ibyizigiro ati nyuma y'amatora ibiganiro bizobandanya hano muri leta zunze ubumwe za amerika inama mpuzamakungu oni kuri uyu wa mbere niho itekanya gutora itegeko rya ya masezerano aheruka gusinywa ku bijyanye n'ibigwanisho ruhonyanganda bya irani ibihugu byose ntayegahezwa muri oni biriteguye kuryemeza aho ni mu gihe perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yarungitse mu nama nkenguzamateka kuri wa mungu y'amasezerano ayo masezerano nyine aheruka gusinywa hagati ya irani leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu rutura ku bijyanye no kubuza igihugu cya irani gukora ibigwanisha uruhonyanganda kuva kuri wa mbere iyo nama nkenguzamateka ya amerika niho itekanije gutangura guca ijya n'ino ayo masezerano ikaba ifise iminsi mirongo itandatu kugira iyemeze canke iyahakane ku ruhande rw'umugambwe w'abarepubulike wiharije inama nkenguzamateka Mitch McConnell aserukira uwo mugwi amenyesha ko Perezida Obama atazokorohererwa mu gihe abo mu mugambwe w'abarepublike batabona kumwe na Perezida Obama ku by'ayo masezerano ku bwa McConnell ngo muri ayo masezerano nta kigaragara ko Iran igiye guhagarika umugambi wayo wo gukora ibigwanisho ruhonyanganda Perezida Obama nawe amenyesha ko azokoresha ububasha arekurigwa n'amategeko mu kwanka ingingo yose abakinguza amateka bufata yoza ihakana ayo masezerano hano nyine muri amerika perezida bush yahoze arongoye leta zunze ubumwe za amerika kuri uno wa mungu yasohotse ibitaro byo muri leta ya mene inyuma y'aho yari amaze iminsi ine avugwa aho ni nyuma y'aho ku munsi wa gatatu atembeye akavunika igufa ryo ku izosi uwo mutama w'imyaka mirongo icyenda n'umwe akaba ariwe mu perezida ashaje kuruta abandi mu baperezida barongoye leta zunze ubumwe za amerika bakiriho abaganga bari ko baramukurikirana bavuga ko yababaye cyane ariko ko atabwoba ubu ameze neza mu gihugu cya yemeni abantu bashika mirongo ine na batatu nibo bishwe abandi bashika ijana barakomereka mu bitero byagabwe kuri uyu w'imana n'abarebere b'abahuti mu gisagara kigira kabiri cya adeni mu mezi aheze aho barebere barigeze kurwana n'abasirikare ba leta yemewe n'amakungu kugira bigarurire icyo gisagara mu mezi ane arangiye inteko zirongowe n'igihugu cya arabiya sawudite zaragabye ibitero by'indege mu ntumbero yo gushyigikira perezida abdi rabu masuru hadi ubu akaba yaromotse yahungiye iriyade muri arabiya sawudite abo barobere b'abahuti nibo bacanishijemwo abanyeyemene mu mwaka uheze bituma perezida w'ico gihugu ata aromoka nk'uko ishirahamwe mpuzamakungoni mu ndwi irangiye ribishikiriza abasivile bashika ku gihumbi n'amajana atandatu na mirongo irindwi nibo bamaze guhitanwa n'ibitero vy'indege n'ivyo hasi kuva mu kwezi kwa gatatu mu gihugu cy'ubudage eh, chancelier angela merkel w'ubudage yongeye kwanka guhebera ubugiriki igice c'ideni bufitiye ico gihugu ariko avuga ko leta arongoye igiye kuganira n'ubugiriki kugira ice ijya nino uburyo ubugiriki bugiye kuriha amadeni buheraniye ico gihugu
reka dukengurukire aurelisi ku makuru ahejeje kudushikiriza reka tugaruke ku makuru yo mu karere mu burundi mu ntara y'igitega iradiyo ijwi rya amerika yari yarungitse fidelite ishatse aratubwira ingene mu mujyi wa gitega bariko baritegurira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuri uyu munsi wa kabiri n'ingene amatora ya musitanteri yagenze abanyagihugu twaganiriye twabasanze mu micungano y'isoko iri ku mugwa mukuru w'intara ya gitega ikibazo twababajije ni kimwe kaba kijanye n'ukugene biteguriye amatora y'umukuru w'igihugu izi nizo nyishu zatanzwe woza gukora witeguriye ayo matora umva wo- ubona- boca bona ko batavyiteguriye neza jewe bukeye nzotera ngenda ukuri kwami ku matora tora tuyiteguriye neza uvuga yuko aho bukera tuzinduka dusubira gutora ndabiraba yiteguriye bamwe kuko umenga ntiyiteguriye bose hari abayiteguriye muga jene baza ko ntayiteguriye jewe nsavye vy'amatora jewe nzobona bishiki jewe gutegura nuko muri aha matora azoshika mu nkanya nkanya jewe nkayitaba nk'abandi jewe nsavye vy'amatora jewe nzobona bishiki jewe gutegura nuko muri aha matora azoshika mu nkanya nkanya jewe nkayitaba nk'abandi jesi nzosubiraho gutora niko aho twatora abavuye mwumva twose rero gukorayo aho twogiye gutora baravuye murumva nta kuntu twosubirayo ntacyo twaba tugiye gukora nyine Niko numva ku iradiyo bavuga ngo ntibikunda ngo amatora ngo ntameze neza baho nyanza amabwiriza ashingiye ajya sinzaja gutora muri rusangi abo twaganiriye bose baremera ko igitega harangwa amahoro n'umutekano tubanye neza Ah, nta kajagari twe tuhabona hameze neza iyo abanyagihugu b'ingaho igitega tubanye neza tubanye neza tubanye neza rwose twese turi bamwe kabisa icegera c'utwara sepi igitega habyarimana rubin amenyesha ko imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu iri kwiragenda neza aho akavuga ko uno munsi bariko baragerageza gutwara ibikoresho bitandukanye ahasanzwe hazobera amatora ngo intumbero bafise ngo ni uko ku munsi wa mbere mu ijoro ahantu hose hazobera amatora hazorara ivyankenerwa vyose kugira ngo bukeye ku munsi nyezina w'amatora isaha yo gutangurira ko ariyo isaha cumi na zibiri z'agatondo yubahirizwe tukivuga ibijyanye n'amatora twamenyesha yuko kuri uno wa mungu ariho haba amatora ku bamusitanteri b'amakomine aha rero mu ntara ya gitega ncane ncane muri komine gitega umusitanteri nahimana valentin yahora asanzwe arongoye n'iyo komine niwe yasubiye gutorwa mu bibanza cumi n'indwi vyavuye mu matora yo kwa mirongo ibiri n'icenda bigize inama mpanuzwa jambo ya komine cumi muri vyo ni vya sended fdd bitanu ni vy'abigenga amizero y'abarundi nayo muri bibiri bisigaye kimwe n'ica iprona yo kwa konsiliya ikindi naco ni ca frode bunyakuri mu gihe rero musitanteri yariko aratorwa mwomenya yuko batanu bari batowe mu bigenga amizero y'abarundi batigeze bitaba ico gikorwa yamara uwuserukira abo bigenga mizero y'abarundi ariwe misigaro ferdinand avuga ko batigeze baronswa ubutumire yatorwa tatorwa twebwe ntibadutumiye nta na kimwe twari tuzi ni ukuvuga ntibadukunda gusenga badutumire babone ko twanze cyangwa tu- tuje ni ukuvuga ata na kimwe tubiziko mu ncamake twe twumva yuko barudutumira kanka bakaza kuvuga ko twanse ariko twababwiye neza ko twanse mugo ntibabonye ko twemeye cyangwa ko twanse gusa ntibadutumiye muri sepi gitega habyarimana rubin yishura ko atabutumire bwatanzwe kuri buri muntu yamara ko bafatiye ku itangazo ryatanzwe n'umugwi seni ku rwego rw'igihugu rikaba ryaciye ku iradiyo aha rero akavuga ati n'ikimenyi yamenya ko iyo tangazo ryumvirijwe ni uko abandi bose bitavye kiretse abo mu mizero y'abarundi ku mugwa mukuru wa gitega fidelite yishatse ku bw'ijwi rya amerika
mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto amasanamu ya videwo amajwi n'inyandiko ku matora yo mu burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa reka da ntabwo twari tubizi bigenda gute nguko uko igisata c'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda cabibatekanirije kagira inkuru ubwa mbere raba ku rubuga ngurukanabumenyi ku ijwi rya amerika hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo hari akamenyetso k'umwampi gato hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde ufyonde aho ubona handitse fata videwo nshasha ufate amasanamu wifuza kurungika cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo ayo masanamu azoca ajya mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi koresha ubwo buryo nyine ku masanamu ya videwo ay'amajwi n'inyandiko
oh urakoze kudusobanurira
ku munsi wa mungu ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ntibyabaye ku munsi wa gatandatu ariko umushikiranganji w'intwaro yo hagati Edouard Nduwimana yari yasurukiye leta yamejije ko leta ihagaritse ibiganiro kubera urwandiko imwe mu migambwe iri mu biganiro yashize ko igikumu kuri uyu munsi wa mungu rero abaserukira leta n'umugambi uri ku butegetsi ntibaje mu biganiro mu migambwe itavuga rumwe na leta bo bari bahashitse alphonse ndayikengukiye yaraganiye na jeremy minani aserukira mu vima arusha aratubwira ingene babifashe ejo twari tugeze kwiga ikibazo cyerekeye ikirangaminsi cy'amatora twari duhereje kwiga ikirangaminsi cy'umutekano hanyuma icyerekeye umutekano muke hanyuma tugeze kuri icyo kirangaminsi cy'amatora leta n'abo bafadikanije harimo umugambi uri ku butegetsi baca bavuga ko hariho urupapuro abatavuga rumwe na leta baba barasinye bavuga ko bagiye gushyiraho icyo bise conseil national de transition hanyuma baca bavuga ngo iki kintu ngo ni irandandirizo ry'ihirwa ry'ubutegetsi ngo ryari ryakozwe n'abatavuga rumwe na leta itariki cumi na zitatu z'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uyu munsi rero ntibaje mwebwe ivyo bintu vya mwabifashe gute twebwe twaravuze kuva ejo tuti icyo kintu ntacyo cyohagarikamo ibiganiro nta nta mutekano bihungabanije baca bavuga ngo ntibasubira kujya mu biganiro mpaka tukiga- tugiharirire ko baca bavuga ngo ntibashobora kuganira n'abantu bariko bategura hirikwa ry'ubutegetsi hanyuma twe tuvuga tuti tubwire umuhuza tuti turi ngaha twe turi ngaha duterura umuti w'ibibazo uburundi bufise aragerageza kubahamagara uwo munsi ahamagara aba- abo muri leta n'abo mugambi w'ubutegetsi baranka kumwitaba twebwe twabonye gusa ko ari ka kagayo umukuru w'igihugu n'abo bari kumwe bama bagaya amakungu batigera bashaka ibiganiro bashaka ahubwo bashireho inzego bashizeho ku nguvu zitavuye mu matora arimwo bose nibyo twebwe tubona jeremy uyu munsi uyu munsi habaye amatora y'aba- y'abasitanteri habaye kandi ejo kandi hategekajwe yuko hazoba hirya y'ejo kwa kabiri hazoba amatora y'umukuru w'igihugu mwebwe mbega mu gihe amatora y'igihugu y'um- y'igi- amatora y'umukuru w'igihugu yoba uyi- mutarumvikana muri ibyo biganiro murimwo murabandanya ibiganiro twebwe tuzobandanya ibiganiro igihe cyose bizoba bikenewe igihe cyose tuzohamagarwa kuko twebwe uh, dufite intumbero yo gukiza uburundi biciye mu biganiro ariko ibyo biganiro ntibyasubira kuba ko byagaragaye ko leta ishatse ibivemo ibanze ikora ikinamico y'amatora yayo icyo tuzoganira ko kizobanza gihinduke kuko tuzobanza gu- kuganira ukuntu aya matora y'ikinamico abanza gufutwa yaba aya yaheze yagize itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwa gatandatu n'aya azoba hirya y'ejo ikinamico y'amatora niyo izokiza imbere kubanza gufutwa hama twiga ukuntu ikiringo ca ca gatatu ca nkurunziza kidahuye n'amategeko kidahuye n'ibwirizwa nshingiro kivamwo abarundi baheze batunganya amatora bose barimwo nico kintu tujya duharira ko mugabo twumva ko n'ibyo biganiro byoba bitabanje guhari kwicarira ikibazo cyo gufuta iyi kinamico y'amatora atacyo byoba bimaze mbega ikibazo c'umutekano co mwacumvikanye kwiki ikibazo cy'umutekano twarasubiye turavuga yuko ata muntu ushobora kuvuga ikibazo cy'umutekano atavuze iki kiringo cya gatatu cya petero nkuru nzego idahuye n'ibwirizwa nshingiro cyakweze umutekano muke cyatumye ibihumbi amajana abiri by'impunzi bihunga cyatumye abantu bicwa bakeregwa nk'inyamaswa n'abari bagiye kubakingira twavuze tuti tuzocicarira abo bose bafite ibigwanisho batari bifite badafite uburenganzira bavyakwe turavuga tuti turasabye inzego z'umutekano zikore zikingira abanyagihugu ntizikingira umuntu umwe turavuga tuti abo baka ibigwanisho zaba imbonera kure turazi ko zifite ibigwanisho zivyakwe namba ubutegetsi buzi iyindi migambwe yoba ifise abasore bafite ibigwanisho abantu bafite ibigwanisho bavyakwe hanyuma habeho ukwizigirana kw'inzego zijejwe umutekano n'abanyagihugu gutyo dushobore gutunganya amatora meza none baca Ico kibazo ico kibazo bacakiringwa ikibobo icyo kibazo eh, nibaza ko eh, nico banashaka ko gidutwara umwanya wose bo bavuga bati mushikiranganje w'ubutu- w'intwara hagati mu gihugu we yavuga ngo umutekano uriho mu gihugu cose ngo nta ngorane ngo ihari ngo kiretse ibyo abatavuga rumwe na leta bo baba bariko barategura byo kuwuhungabanya rimwe na rimwe aka- akavuga akongera akivuguruza akavuga ngo igihugu kiriko kirategwa bivuye mu buraruko bw'igihugu akongera akavuga ngo umutekano ni wose yavuga ibintu bi- bihushanye mugabo icyo twabonye ni uko nabo barajwe ishinga ni uko umutekano ugaruka mu gihugu cose icyo twaragihurije ko twese turavuga tuti ku neza y'abarundi n'uburundi umutekano ugomba kugaruka ibyo byose biwutuma uhungabana tubyicarire tubikemure urumva ko twari tugeze ku ca kabiri cerekeye ikirangamisi c'amatora kubona aya matora ntawovuga ihungabana ry'umutekano atayavuze aya matora niyo yazanye injyane niyo agiye gutuma igihugu gisubira mu ntambara Reka- ubu mbona ko baciye bavuga ngo baravuyemwo barag reka ndagushimire eh, umushinga ntaye Jeremy shimira urakoze cyane yego murakoze cyane namwe mu Rwanda ingwara ya malaria irabandanya kwiyongera imwe mu mpamvu zitungwa kw'agatoke ngo ni uko ikigo cy'igihugu cy'ubuzima gishinzwe ubuzima caguze imisegetera hanze y'igihugu idakwije ibyangombwa ubu no mu bice by'u Rwanda bitabari- bitabarizwamwo iyo ngwara ubisigaye ari kiza Eric bagira ubusa yaragendeye intara y'ubuserukazuba itaho ribarizwamwo iyo ngwara kuraba uko ico kibazo cifashe mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri bisa n'ibitari ikibazo mu rwanda ku ndwara ya malariya ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc cyatangazaga ko cyari mu nzira yo kurandura burundu indwara ya malariya zimwe mu ngamba zifashishwaga zirimo gukangurira rubanda kurara mu nzitiramibu iteye umuti kwirinda ibizinga byakura indwara ya malariya n'ibindi nyuma y'uwo mwaka ibyakurikiye byo byaje bisubiza inyuma icyerekezo cy'u rwanda mu kurwanya indwara ya malariya nk'ubu mu duce tutakunze kwibasirwa na malariya barayifata nk'icyorezo twibanze mu ntara y'uburengerazuba y'ubukonje itarakunze kurangwa na malariya mu murenge wa rubavu kurenga urugo utabonye umurwayi wa malariya byaba ari bishya muraho Yego.
amakuru byatangiye bite Eh, ni malaria kuva mu kwezi kwa kane ndarwara nkajya ku bitaro ngakira nagera hano nkongera ndarwara biraterwa n'iki
sinzi ikintu kibitera nzi ko abantu bose muri aka gace ari uko n'ubu mvuye ku bitaro ejo nagiye mu gitondo bigera saa moya ndarabona imiti ndataha ubu nanone nazindutse te nabigeze iyi saa ndavuga tereka nitere ndasubirayo hatoya kuko hari abantu benshi impamvu abarwaye malariya mu burengerazuba batunga agatoki ni uko utagira inzitiramubu zifatwa nk'imwe mu nkingi ya mwamba mu kurwanya iyi ndwara ya malariya nawe malariya yakugezeho yangezeho nyine biraterwa n'iki se murabona malariya iterwa n'iki twamenyera uguterwa n'iki mana niyibizi nose twari twamenyera uguterwa n'iki ntabwo mushobora kuba mwishinja wenda kudatema ibihuru ibidendezi nose uko ari ukugenda ni ukubona ko idendezi eh, no kutarara mu nzitiramubu inzitiramubu se zirihe ntazo mugira se ngo bavuga hasi ngo baraduha ntibaduhe
ntabwo mwazigurira se bimeze bityo kugira ngo mwikingire nda amafaranga kuri ubu hari abarembeye mu ngo zabo bitewe n'ubushobozi buke no kudasobanukirwa byimazeyo y'indwara ya malariya birasaba ubukangurambaga budasanzwe twasuye imiryango yo muri rubavu benshi usanga baryamye incurikirane mu ntoki uyu we twamusanze mu nzu na mugenzi we bombi babuze ayo bacira n'ayo bamira mama urababara he
ubwonko burkunja cyane n'umutwaro gutera imisonga ubwonko burkunje cyane
wafashwe ryari warafashwe njya kwivuza banjyana mu bitaro biroroha none byongeye kumvata
bakujyane kwa muganga Mm.
kugera mu bigo nderabuzima nabwo uburyo abarwayi babisobanura batamenyereye byarabatunguye twasohoreye mu kigo nderabuzima cya murara umurenge wa rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ngo bakira byibura bari hejuru y'igihumbi ku kwezi bidasanzwe iwabo
umuntu ufite mituweli azana umwana umeze gutya ujyane bamutere serumu umuntu umuntu ufite mituweli wari uyikoreye
aragenda ndagari kugenda mu igira baraza nabi muterure neza umuterure neza tariki ya cumi n'eshanu z'uku kwezi ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc gisobanura ibibazo bifite aho bihuriye n'ubuzima abadepite ntibanyuzwe n'impamvu malariya yiyongera ntabwo rero mwatubwira yuko ukwezi kwashize amezi abiri agashira atatu agashira mutari mwabona yuko uburwayi burimo kuzamuka kandi ko n'imiti irimo gushira urumva invesitimenti zagiyemo muri iyo muri iyo malariya noneho ku ruhande rwacu uretse kwakira ayo mafaranga kugira ngo agurishwe na za musikeri rimwe zize nazo zitari nziza rimwe nazo zimwe zize zitari nziza urumva ibyo ngibyo bitarenterpuraga ababishinzwe yuko bashyiraho porogaramu yo kugira ngo babicunge bizajya bikurikirana ntibazagire igihe aba bihinduka icyorezo ngo bi- bigire yize kumanuka irongera izamuka bit- abantu batarabibona bose bari baragiriye iki bari baragiyeho kwakira musikeri gusa ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc gifatwa n'abadepite nk'ikitakiriho cyagerageje gutanga ibisobanuro bitigeze na gato binyura abadepite ku bintu bya malariya no kuzamuka bimwe biri tekiniko cyane ariko wenda icyo navuga ni uko iyo izamuka rimwe na rimwe biragaragara ariko rimwe na rimwe ugasanga irimo irazamuka noneho byajya muri ya pontification n'amafaranga ahari yo kugura ya miti ugasanga ntabwo bihari kugira ngo ubashe kuba wasubiza icyo kibazo vuba vuba ariko nanone bikaba wenda byasubizwa na mekanizi zagomba kuba zihari imbere ibyo bitari byabaho ari byo utekereza bishobora kuba byagabanya icyo kibazo Ah, rimwe na rimwe hariho n'ibindi udashobora guhindura mu by'ukuri niba koko ari ikibazo tekinikari gishobora gusobanurwa yuko malariya yiyongereye mu karere kubera guhinduka ry'ikirere bitandukanye n'ibyo twateganyije rimwe na rimwe kugira ngo urespondinge kuri kubi- kubi- kubikumira hari ubwo bitinda cyangwa bikagorana kubera mikoro rimwe na rimwe ugasaba ugasanga byafashe intera Ah, mu buryo bw'imibare ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc kibarura miliyoni cumi n'ebyiri z'amadolari y'abanyamerika angana na miliyari icyenda z'amafaranga y'u rwanda cyatakaje mu nzitiramubu cyaguze hanze zitujuje ubuziranenge kizishyira mu baturage ni ingingo abadepite na n'ubu bataremeranyeho n'icyo kigo rbc ivuga ko kugeza n'ubu gitegereje urubanza na ba rwiyemezamirimo bayigurishije izo nzitiramibu uretse izo nzitiramibu hari ayandi mamiliyari rbc ibarirwa ku miti yaguze itaragize icyo imarira rubanda eric bagira ubusa ijwi rya amerika i rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda
mu rwanda umurwi w'igihugu wa basiketi w'abigeme n'uwa vore ku bagabo iri mu mahiganwa mpuzamakungu ni inkuru tugezwaho na jean claude munyandinda mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka cumi n'itandatu yatashye amaramasa mu mikino ihuza amakipe y'afurika afrobasket yaberaga muri madagasikari mu itsinda aba bakobwa b'u rwanda barimo hamwe na mozambique tunisia angola ndetse na mali batashye badakozemo kuko bakubiswe imikino yose kandi batsindwa bagaragaza ko urwego rwabo rw'imikinire rukiri hasi cyane umutoza w'ikipe sharire mushumba atangaza ko abakinnyi be barushijwe ariko ngo ni umwanya mwiza wo gutinyuka ku buryo mu marushanwa yo mu bihe biri imbere bashobora kuzajya bihagararaho iyo mukina eh, uko match zigenda zi- zikinwa niko abana bagenda ba- bamenyera ngewe numva ari uko eh, baragenda babona ko byose bishoboka ikintu bungutse ni uko ikintu cya mbere ni uko ba- batangiye kubona ko byose bishoboka icya kabiri navuga bungutse buriya hari ushobora kuba yaraturutse iwabo azi ko azi basikete abana babonye ko hari byinshi bagikeneye gukora kandi natwe abatoza bikatugaragarira ko hari byinshi dukeneye kubaha ubwo rero igikurikiraho ni ukugenda tugakosora tugashyiramo imbaraga kuri kote y'abana no mu kiganiro nakoranye nabo nababwiraga ko eh, iki ari- ari intangiriro yabo ya basikete bamwe mu bakinnyi b'iyi kipe y'igihugu y'u rwanda baravuga amasomo bungukiye muri iri rushanwa bari bitabiriye ku nshuro ya mbere ngewe nyine nk'umukinnyi warebye imace zose abagenzi banjye bagiye bakina icyo nabashije gukuramo ni uko nyine ni ukwigira icyizere ukabasha kwinjira mu gihe uri gukina ndetse ukabasha no ku- kumenya kudonda hari byinshi name- nasanze ntazi nkurikije uko abagenzi banjye bagiye bakina ibyo byose nyine nzagenda mbikosora ubutaha nzakina neza barinjira cyane kandi bagira diribure zikomeye nyine bagaporoteja bare cyane nyine twebwe turagira diribure ariko ntabwo ari ntabwo ikomeye ukurikije n'iya z'abandi na ntuza na sipidi rwose barandusha cyane bandusha diribure bandusha ku- gukomera ku mupira cyane ndetse ba- banagerageza kwi- kwinjira kudunda bakinjira no kureba abakinnyi babo neza uko uko bameze ubundi tugitangira numvaga mfite ubwoba tugikina amace ya mbere twaranatsinzwe cyane kubera ubwoba twari tubimenyereye iya kabiri nayo nyine ariko twazamutseho ntabwo ari nka- nk'ubwo twatangiraga njye ngiye gu- gushakisha ukuntu na- nanjye nabasha kuba umumeneze mwiza ukomera kuri banki ubwenge isomo maze- maze gukuramo ni- ni uku- nyine kwitangira ikipe ukamenya ngo bari nimba uyibonye ku bw'akanya gato uyibonye ugom- ugomba nyine kugira icyo uyikoresha gifatika ikindi nyine twebwe nyine nka ekipe dukeneye gushaka igihaha kuko ntabwo twirukanka bihagije urebye akenshi bagiye badutsinda amakontra atake no kwiyenereva vuba ubwo rero twebwe nka ekipe icyo twavanyemo ni uko match irangira iyo arbitire yasifuye ifimbi ryanyuma muri ino mikino twakinnye buri- buri match yose yabaga ifite ikintu cyihariye ukurikije n'uko twakinnye kuri match ya mbere n'ubwo twatsinzwe cyane twagiye twimprovinga bisobanuye ko natwe hari n'ubwo twatsinzwe we didn't give up kandi uko twatangiye dukina turi feble hari ikintu tugenda twiga muri buri match n'ubwo dutsindwa mu manota dutsinda tekinike nshyashya kuri njyewe ndakeka nidukomeza gukina twitwara neza twumvira ibyo abakozi batubwira tuzagira aho twigeza yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwese mwateze amatwi mu kanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka mugenzi wacu aroyizi agaruke ku ncamake y'amakuru yari yadushikirije mu kanya
mu burundi umushikiranganji eme nyamitwe ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu amenyesha ko ingingo abahoze barongoye igihugu bafashe yo kuva mu matora y'umukuru w'igihugu ataco bizokonona mu matora yo kuri wa mirongo ibiri na rimwe mu kakaro ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho ku bijyanye n'ibiganiro biheruka guhagarikwa ati nta guta ibyizigiro ati n'inyuma y'amatora ibiganiro bizobandanya mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika inama mpuzamakungu oni kuri wa mbere niho itora itegeko ry'amasezerano ku bijyanye n'ibigwanisha uruhu nyanganda aheruka gusinywa ibihugu byose ntabigahezwa muri oni biriteguye kuryemeza aho bibaye uko mu gihe perezida obama yarungitse mu nama nk'inguzamateka kuri uyu wa mungu y'amasezerano aheruka gusinywa hagati ya irani na leta zunze ubumwe za amerika bari kumwe n'ibindi bihugu rutura ku bijyanye no kubuza igihugu cya irani gukora ibigwanisho ruhonya nganda perezida george walter bush yahoze arongoye leta zunze ubumwe za amerika kuri uno wa mungu niho yasohotse ibitaro byo muri leta ya mene inyuma yaho yari amaze iminsi ine avugwa aho ni nyuma yaho ku munsi wa gatatu atembeye akavunika igufa ryo ku izosi abaganga bariko baramukurikirana bavuga ko yababaye cyane ariko ko atabwoba ubu ameze neza mu gihugu cya yemeni abantu bashika mirongo ine na batatu nibo bishwe abandi bashika mi- ijana barakomereka mu bitero byagabwe kuri uwimana
inshuti mwese mukuri radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari tabateguriye bigarukiye ngaha ariko reka tubatumire kubandanya mwumviriza ijwi ry'amerika murakoze gutega amatwi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.